muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi mwiriwe neza muri kumwe na Thomas Kamirindi radiyo ijwi ry'amerika ivugira mu rwanda kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi muratwumvira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri gukumira virusi ya korona leta y'u Burundi izajya ipima abantu bavuye mu bushinwa aho uwo tubonye avuye mu bushinwa dupimye ubushuhe tugasanga afite ubushuhe burenze mirongo itatu n'indwi n'igice ku ijana tuzoca tumufata nk'uko tumwikeka ko ijya ndwara dr tade ndikumana ni umushikiranganji w'uburundi ajejwe amagara y'abantu leta y'u rwanda nayo yafashe ingamba zo gukumira iyi virusi imaze kugera mu bihugu icyenda by'umugabane wa afurika harimo na kameruni ni mu kanya rero amakuru yo hirya no hino ku isi tuyabanzirize muri tunisiya itunis umurwa mukuru umwiyahuzi wari ku ipikipiki yaturikije igisasu hafi ya ambasade y'amerika geoffrey mutagoma araduhiye inkuru radiyo yigenga mozayike yavuze ko abapolisi batanu bakomerekejwe n'icyo gisasu kuri uyu wa gatanu gusa ayo makuru ntiyahise yemezwa abapolisi bafunze agace k'icyo gisasu cyaturikiye hari hanyanyagiye ibitaka n'ibice by'utwuma twavuye muri icyo gisasu hirya gato rihuhwa n'umuyaga abahezanguni bagendera ku mahame ya kisilamu bibasiye tunisiya muri iyi myaka bakomeje kugenda bica abantu virusi ya korona muri kameruni leta yatangaje uyu munsi ko habonetse umuntu wa mbere wayanduye fideli niyongabo turi kumwe tubwira iyo nkuru Nivyo Thomas umufaransa w'imyaka mirongo itanu n'umunani afise uwo mugera yashitse ku mugwa mukuru wa Kameruni Yaounde ku itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Amakuru atangazwa avuga ko uwo muntu yashizwe mu kibanza ca wenyene hatarekuriwe kuva canke ngo abonane n'abandi bantu mu bitaro bikuru biri ku mugwa mukuru Yaounde. Itangazo ry'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu rimenyesha ko leta yafashe ingingo zose zo gutuma uwo mugera wa corona udakwiragira. Cameroon ni igihugu cya kane cyo muri afurika munsi y'ubugaragwa bwa sahara aho umugera wa korona umaze kwiboneka epfo igitegere cy'abantu bamaze kwandura umugera wa korona mu karere ka afurika ni mirongo ibiri n'icyenda ku mugera wa korona wadutse ubwa mbere mu gisagara cya wuhan mu gihugu cy'ubushinwa mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri murantunga w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda umaze umugera kwandukira abantu bagera ku bihumbi ijana ku isi mu gihe abarenga ibihumbi bitatu benshi muri bo mu bushinwa bamaze guhitanwa n'uwo mugera
hano muri leta zunze ubumwe za amerika amakuru arimo anyura ku mateleviziyo aravuga yuko abantu cumi na bane bamaze guhitanwa n'iyi virusi ya korona n'abandi barenga magana abiri bamaze kuyandura aho hose ni muri leta makumyabiri uyu munsi perezida donald trump yashyize umukono ku itegeko ry'ingengo y'imari y'amadolari arenga miliyari bamishe amasasu mu mbaga i kabul umurwa mukuru bicamo makumyabiri na barindwi bakomeretsa abandi mirongo itanu na batanu jeffrey mutagoma aratubwira ibindi
umwe mu banyapolitike bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi muri icyo gihugu yari muri iryo koraniro ababibonye baravuga ko batangiye kurasa igihe Karim Khalili wahoze ari visi perezida yagezaga ijambo ku mbaga y'abari mu murwa mukuru i Kabul bahujwe no kwibuka urupfu rw'umunyapolitike w'umushiite ukomoka muri ba nyamuke televiziyo zo muri Afghanistan zerekanaga uwo muhango zagaragaje Karim Khalili yiruka ashakisha ubwihisho mu bandi igihe amasasu yari atangiye kwahuranya ikirere cy'aho bari bateraniye bugufi bw'inyubako itaruzura neza umuvugizi wa minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu Nasrat Rahimi yavuze ko ingabo za leta zakurikiranye abagabye icyo gitero zikicamo batatu nyuma y'imirwano yamaze amasaha ntawe urigamba iki gikorwa umutwe w'abarwanyi b'abatalibani wakihakanye rugikubita muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
ku mugabane w'afurika virusi ya korona imaze kugera mu bihugu icyenda mu burundi leta yafashe ingamba zikomeye zo kuyirinda guhera uyu munsi iratangira gukumira abagenzi baturuka mu bihugu by'ubushinwa ubuyapani irani koreya y'epfo ubudage ubutaliyani esipanye n'ubufaransa inkuru twayiteguriwe na pierre claver niyo nkuru uri i kigali mu rwanda ihoteli imwe ikomeye i bujumbura suruse du nil yarafashwe na leta kugira ngo uwo kwikekwa ajanweyo gukurikiranwa ubu nta yindi ngenzi n'imwe ijyayo amakuru avayo avuga ko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buriko burahashira ibikoresho bikomeye kugira ngo abanyamahanga bose binjiye mu burundi baje gupimirwayo ku bwa dr tade ndikumana umushikiranganji w'amagara y'abantu uzoboneka ko ibimenyetso by'umugera wa korona azorabigwa hagufi aho uwo tubonye avuye muri bavuga mu bushinwa dupimye ubushuhe tugasanga afise ubushuhe burenze mirongo itatu n'indwi n'igice ku ijana tuzoca tumufata nk'uko tumwikeka ko ijya ndwara icyo gihe rero hariho ibikoresho dusanzwe dufise uwo muntu rero turaja tumushyira ahantu hatekanijwe kugira tumukurikirane neza iminsi cumi n'ine ni ukuvuga tuzajya tumujyana mu bitaro bya pensereja hariho ahantu twasanzwe twateguye kugira ngo tumusuzume tumukurikirane adashobora kuba yo kwanduza abenegihugu ijya ndwara yateye mu bushinwa ni virisi ntigira umuti hariho laboratwari muri gihugu cya afurika y'epfo turashobora gufata ibipimo tukabirungika abarundi biga mu gihugu c'ubushinwa batanguye gutahuka hagati mu kwezi guheze kwa kabiri no ku ndwi iheze hariyo abarenga cumi batahutse abandi batahuka n'abahora bakorerayo udukorwa dutandukanye nk'abadandaza bose baca ku kibuga c'indege ca bujumbura nk'uko amakuru ahava abivuga bahashitse bahasanga ingingo ruhasha zo gukinga ikiza c'umugera wa korona catanguriye mu gihugu c'ubushinwa baba baje bavamwo baracishwa mu vyuma bagapimwa ubushuhe bakarabwa ko bakorora canke bafise agahehera inyuma yaho nk'uko abatahutse babivuga bahasiga inomero zabo za telefone bakabwirwa ko bazokurikiranirwa no muhira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu butegeka abo banyeshuri ko bashitse mu mihana yabo bokwirinda gusohoka nko kuja ahahurira abantu benshi gusenga ku isoko ku bibuga vy'umupira w'amaguru mu kiringo c'imisi cumi n'ine no kuvuga indwi zibiri ikindi basabwa no gukurikiza amabwirizwa y'isuku hamwe no kuja kwimenyekanisha ku buyobozi bw'intwaro bubegereye mu makarutsiye no ku mitumba yamara bamwe muri abo banyeshuri bavuga ko atawurigera aza kubakurikiranira muhira gusa gushika ubu nta n'umwe araboneka ko ibimenyetso by'uwo mugera wa korona kugira ngo ashigwe aha wenyine hagati aho bamwe mu banyeshuri basigaye mu bushinwa nabo baganiriye n'ijwi rya amerika bugaraniwe mu mazu abiga muri za kaminuza ntibasohoka na kaminuza zarugawe nk'uko bamwe muri bo babitubwiye ngewe ndi muri provinsi bita jiangxi muri jian twe barugaye ishuri ntitwemerewe gusohoka nk'ibintu byo gufungura tubigurira ngaha nyine mu kigo indani niho haba hari ibintu turagurira ngaha baraduha masike yo kwambara hama bakaza baraza baradupima nyine ku munsi ku munsi baraba yuko tubufise amasinye y'iyo ndwara nyene ya corona virus nyene ugiye nko kuri banke baranagutwara bagenda bajanye nawe kugira barabe yuko donc ukingiwe neza gusumba hama je abagenzi banje benshi baratashe benshi baratashe n'ubu bariko barataha nyene nyene iyo ugize ubwoba ukaba ufise n'uburyo urataha aho ndi universite ndimwo hariho umuntu shop imwe ishure nyene yatubwiye urumva baramwizeye baradesinfegise ibintu vyiwe vyose urumva rero uwo muntu niwo tuca tugurira ukamubwira ibintu vyose ushaka kugura com tuye tutemerewe kuja hanze urumva niwe ashaza ngaha akabizana hama ashitse tukamuriha ushaka gutaha urataha ushaka kudataha uragumaho abarundi biga mu bihugu byafashwe cyane cyane ubushinwa bahamagarira igihugu cyabo kubarungikira amatike bagataha kugira ngo ntibandure bahamagarira ubuserukizi bw'uburundi mu bushinwa kubakurikirana icyo kibazo cyo gutaha icyo bikoze uburundi bwarabujije abashaka kuja mu bushinwa canke mu bindi bihugu byamaze gufatwa na ambasaderi w'ubushinwa mu burundi rishangle niko yabivuze mu minsi iheze alors nous conseillons à nos amis burundais que ce soit des étudiants, que ce soit des hommes d'affaires, ati duhamagariye abanyeshuri n'abandi bagwizatunga bifuza kuja mu bushinwa kuba barahagaritse ingendo zabo n'abashinwa bari mu karuhuko iwacu twabasabye kugumayo ntibaze mu burundi abari bagiye mu bindi bihugu vya buraya nabo bagarutse tubasaba kuguma mu nzu gushika ku minsi cumi n'ine bakurikiranirwa hagufi ibitigiri vy'abahitanwa n'uwo mugera umaze kwandukira ibihugu mirongo umunani n'indwi ku isi harimo n'ubushinwa watanguriyemwo biguma byongerekana ku munsi ku munsi nk'uko bivugwa na OMS ishami mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu kuri uyu wa gatanu bamaze kurenga ibihumbi bitatu n'amajana atatu mu gihe abamaze gufatwa barenga ibihumbi mirongo icenda na bitandatu ibihugu indwi vya afurika biramaze kwandukirwa ni misiri nigeria algeri senegal tunisia maroc na afurika y'epfo pyeklave n'inkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika mu by'ukuri ni ibihugu icyenda bya afurika bimaze kugeramo iriya virusi ya korona mu rwanda naho ntabwo irahagera ariko icyo nshaka kuvuga ni uko leta yafashe ingamba zo kwirinda iyi virusi leta irasaba abaturage kugabanya kuramukanya bakorana mu ntoki no guhoberana asumuta kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye ibaruwa minisitiri w'intebe w'u rwanda dr edouard ngirente yashyizeho umukono kuri iyi tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatatu ivuga ko mu rwego rwo kwirinda no gukumira icyorezo cya coronavirusi gikomeje gukwirakwira mu bihugu bitandukanye by'isi guverinoma y'u rwanda yafashe ingamba zitandukanye muri zo harimo kamera zimaze kwifashishwa ku kibuga cy'indege cya kigali kanombe mu gutahura uketsweho iki cyorezo kuri iki kibuga abagenzi bahanyura binjira mu rwanda bakirwa n'abaganga bambaye mu buryo bubarinda kuba bagira ubanduza hanyuma bagahita babaza buri wese aho aturutse nyuma yo kwandika igihugu buri wese aturutsemo amakuru ahita ajya muri mudasobwa umugenzi akereka umuti akaraba wo kumurinda ko yakwandura cyangwa akanduza coronavirus minisitiri w'intebe yavuze ko hari itsinda ryashyizweho rishinzwe gusesengura no gukurikirana uko igihugu cyiteguye gukumira no guhangana n'iki cyorezo muri iyi baruwa kandi yavuze ko hashingiwe ku isesengura ryagaragajwe n'iri tsinda guverinoma y'u rwanda yamenyeshejwe ko kugeza uyu munsi nta cyorezo cya coronavirusi kiragera mu rwanda kandi ko rwashyizeho ingamba zitandukanye zo kuyikumira no kuyirwanya iri tangazo rikomeza rigira riti icyakora dukurikije ubukana bw'iki cyorezo n'uburyo gikomeje guhitana umubare munini w'abatuye isi turasaba abanyarwanda kutirara no gukurikiza inama zo kwirinda icyo cyorezo zitangwa n'inzego zitandukanye minisitiri w'intebe yakomeje yibutsa abanyarwanda ko iyi ndwara yandura mu buryo bwihuse cyane cyane aho abantu benshi bateranira binyuze mu matembabuzi aturuka mu guhumeka gukoranaho no kwitsamura iyi ndwara kandi ishobora no kwandura binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyane cyane mu kuramukanya abantu bahana ibiganza iyi baruwa ya minisitiri w'intebe ikomeza isaba abanyarwanda kwirinda kuramukanya abantu bahana ibiganza cyangwa bahoberana kugabanya ingendo zitari ngombwa mu bihugu byagaragayemo iki cyorezo hari kandi kwirinda gukorora cyangwa kwitsamura iruhande rw'abandi gukaraba intoki hakoreshejwe amazi asukuye cyangwa ubundi buryo bwo gusukura intoki kwirinda kwegera abandi igihe cyose warwaye ibicurane inkorora cyangwa ufite umuriro mwinshi abanyarwanda kandi barasabwa kwitabaza inzego z'ubuzima zibegereye igihe bafite kimwe mu bimenyetso birimo ibicurane umuriro umunaniro n'inkorora ijyana no kubabara mu muhogo mu byo benshi bagarutseho muri iri tangazo bisa nk'ibizagorana kubishyira mu bikorwa ni ibijyanye no kuramukanya hari abemeza ko ukurikije ubukana bw'iyi ndwara bagiye gutangira kubyitoza nk'abantu bazi ubwenge tugomba kwirinda kwirinda ibintu byatuzanira ingorane y'uburwayi ndaza kubishobora uwo muhura wese uramwihorera ndamwihorera rwose simuramutse naguha intoki akareba nampa intoki ntabwo nza- ntabwo nzakira no kumuramutsa rwose simuramutse nshobora kumupepera urushya gusa basi ntabwo byoroshye ariko biranoroshye nanone kumubwiza ukuri ushobora kumubwiza ukuri cyangwa se mu gihe ari umuntu muri kumwe ese akarabye hari ikibazo akarabye hari ikibazo hari ubwo umuntu ashobora kwandura ubwo burwayi umuntu wanjye mu nzu nta kibazo ariko iyo duhuriye hanze sinshobora kumuramutsa sinshobora no kumuha umukono ariko mwacu mu nzu nshobora kumubwira nti karaba intoki sinzi iyo uvuye karaba intoki numara kuzikaraba unsuhuze niba tunakumburanye tumaze igihe tutabonana ubone unsuhuze ariko karaba intoki nubwo hari abavuga ko bagiye gukaza ingamba zo kwirinda gukora ibyo babujijwe hari ikindi cyiciro cyemeza ko bigoranye kubuza umunyarwanda kuramukanya bitewe n'umuco bamenyereye uko abanyarwanda babayeho ntabwo uzaza ngo uhure n'umuntu niyo yaba avuye mu bushinwa ari murumuna wawe mudaherukana mukumburanye ari umwana wawe ngo umubwire ngo guma iyo ngiyo ngo nagushuhuje byarangiye ntabwo bishoboka hari amasano ubwayo hari umuco ubwawo hari urukumbuzi hari igishyika ibyo byose bituza kuba wabwira umuntu n'ukuntu umunyarwanda ateye ubwe yavuga ngo urirata kandi wenda ari we urimo kugirira neza ngo utamwanduza wowe urwaye ariko akavuga ati urirata guverinoma y'u rwanda itangaza ko nubwo icyorezo cya korona virusi kitaragaragara mu rwanda abaturage badakwiye kwirara no guteshuka ku nama bagirwa mu kugikumira kubera ubukana gifite n'uburyo gikomeje gukwirakwira ku isi hose kugeza ubu hirya no hino mu gihugu ahahurira abantu benshi hamwe na hamwe hamaze gushyirwa ibikoresho bitandukanye birimo amazi meza n'isabune byifashishwa mu gukaraba intoki ibi bikoresho ariko urasanga byifashishwa cyane cyane nko mu mahoteli mu mabanki kwa muganga aho ushinzwe umutekano kuri ibyo bigo asaba buri muntu wese winjiye kubanza kwisukura gusa iyi gahunda yo gukaraba intoki iragenda buhoro mu bigo bihurirwamo abantu benshi nko mu bigo bitegerwamo imodoka mu masoko ndetse no mu nsengero ntabwo uyu muco urahabwa intebe u rwanda kandi rwamaze guteganya ahantu hane hashyirwa uwaketsweho iyo virusi kugira ngo yitabweho kandi ahamare igihe cyateganijwe aho amaze gutegurwa ni ku bitaro bikuru bya kanombe hateganijwe ibyumba makumyabiri na bitanu bishobora kwifashishwa ibitaro bya kabgayi byateguye ibyumba ijana na makumyabiri n'ikigo nderabuzima cya kanyinya cyateguye ibyumba mirongo itanu ibindi bitaro byo mu gihugu bigera kuri mirongo inani byose byagiye biteganya ibyumba bibiri mu gutegura abakwita ku murwayi igihe yagaragaye minisiteri y'ubuzima itangaza ko imaze guhugura abaganga magana ane mirongo itatu icyorezo cya korona virusi cyadutse mu bushinwa mu mpera za bibiri na cumi n'icyenda ubu kimaze kugera mu bihugu birenga mirongo itandatu aho kimaze kwica abasaga ibihumbi bitatu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushyikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
ejo bundi ku cyumweru nk'uko mubizi isi yose izizihiza umunsi w'abagore mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu diane ninahazwe yaboneyeho kureba niba uburinganire hagati y'umugabo n'umugore mu biyaga bigari bitagongana n'umuco nyafurika diane ninahazwe yari yatumiye umupfasoni jerry mugwiza impirimbanyi iharanira uburinganire bushingiye ku muco ikijyanye n'uburinganire mbona njye gihari nkurikije nyine ndabona gusa ntihaburamo duke duke hari n'aho twageze tugomba guhugurwa mu bijyanye no kwimakaza uburinganire mu miryango ndabyibuka twageze ahantu bita i karongi abagabo bati abagabo rero batuzengereje rwose ubu turimo turahukana baratwishe barabaduteje noneho n'ejo bundi mwabyumvise mu nce za bugesera ngo abagabo barahukana ngo bamwe bakaniyahura ahandi naho mbese urumva ni ibintu bigiye bihari ariko iyo ngewe nsesenguye neza nsanga ari wa mugabo kuko iyo ugiye ukareba ababivuga ntabwo mvuga ko ari bose ntabwo navuga ko hatari abagore bahohotera abagabo kuko nabyo bibaho ariko usanga hari aho kumva neza ko umugore nawe yahabwa ijambo kumva ko yakwakirwa mu muryango nk'umuntu nawe wayobora kumva ko hari ibyo yashyiramo amaboko akabiyobora cyangwa se akavuga ati oya ngenda ndabona byagenda gutya hari abo byagoye yego hanyuma jeri ikiganiro rero ntitucisangiza twenyine dusaba atari bake batwandikiye turahera kuri toma toma ikaze neza uherereye he bujumbura akabazo kawe jya muri make novuga ko bategerezwa kugira amahangane mugabo ariko rero hariho u- icyo novuga yuko badakwiye kungana mirongo itanu ku mirongo itanu kuko hari ibintu tumaze iminsi tubona nk'umutambukanyi ashyizwe imbere mu nzego kanaka ugaca ubura umugabo we aci- aciye aza kumusuzugura reka mushimire ariko ntabwo nemeranya nawe yuko gusuzugura bishobora guturuka ko umugore yabonye umwanya mu nzego wenda agasigara asuzugura umugabo Ah, ahubwo reka mvuge ko buri muntu agira uburere n'ukuntu yarezwe kuvuga ngo umugore yasuzugura nk'uko n'umugabo yasuzugura ubwo ni uko nk'uko aba yararezwe nyine buriya atari no muri ziriya nzego nabwo yasuzugura buriya abanyarwandakazi bamwe ari ba mutima w'urugo akubaha umugabo we uko byagenda kose hari n'ababaga babarusha ibigango akaba anakurusha rwose igihagararo Ah, uri umugabo nyine aka- akaba arusha umugabo w'igihagararo akaba anamurusha imbaraga ariko akamwubaha kuko ari umugabo mbega none gajeri aho nta woca yumvira ngo harabamwo ukwivuguruza tw- mu gihe hatarashobora kuvugishwa gukoreshwa imvugo yo kubahana hakavuga ngo umugore yubaha umugabo mugabo uko kubahana ukakumva gake mu majambo y'abantu ntawe uhaba avuga ati bwa bundi nivyo umugore ntarashobora gushika ku rwego rumwe nk'umugabo Ii, na- ni- nibyo urakoze ntabwo ari ntabwo akenshi na kenshi usanga ururimi runyerera tukumvisha umugore ko ari we ugomba kubaha umugabo ariko reka nemere yuko iki ngiki ari imbuto y'imyemerere kubera ko uko byagenda kose turi abanyarwanda turi abanyafurika ariko nta nubwo twakwirengagiza ko impakiti y'idini ikomeza ikazamo aho idini ritubwira yuko umugore agomba kubaha umugabo umugabo nawe agakunda umugore teogene ku murongo wa telefone teogene ikaze icyo nabaza hari aho usanga hamwe abagabo bose nabo bahohotera ariko ibi ibi ngibi bizwi cyane ariko ku bagore ku bagore bikavuga cyane ese icyo kibazo cyo ku bagabo byo ah, ba- ba- ba- bateganya iki mu gihe umugabo we ahohotewe kandi usanga nyine bitavugwa cyane ariko kandi biza- biriho bira- birazwi cyane jeri wumvise ngo abagore iyo bahohotewe biravuga mugabo abagabo baza guhohoterwa eh, bikaba nk'ibanga oya ntabwo ariko mbyemera nkora kuri radiyo mfite ikiganiro ntanga usanga mirongo icyenda ku ijana by'abampamagara bampamagara ari abagabo abagore bampamagara niyo numvise ijwi ry'umugore mpita numva nkesha urumeza kuko umugore umpamagaye byonyine numva namuko nashyiraho n'agashimwe ku mugore uhamagaye natwe turababura sinzi iyo Kubera baroye iki ku- Mm, eh, mm.
kubera ko abagore gutanga ibitekerezo usanga biri hasi ntabwo rero wansobanurira ukuntu abo bantu bazi gutanga ibitekerezo mirongo icyenda ku ijana kuri radiyo birangira bahohotewe akaba ari nabo baceceka ntabwo bibaho ibyo ngibyo ahubwo buriya abantu bamwe nta nubwo amategeko baba bayazi cyangwa se ubwo ngubwo nibo bihitiramo kwicecekera kubera rya pfunwe ryo gutinya ngo ni- nibumva ko umugore yamuhohoteye biravugwa he umugore uhohoterwa ararengerwa nk'uko n'umugabo uhohotewe nawe nawe arenganurwa aho rero haca haza akabazo kagaruka kuri kwa kungana kuri kwa kumva ko umugore ariwe yari abwirijwe ku- kuja hasi y'umugabo ngira ngo abagabo bakavuga ati jewe nkaramuka mvuze ko umugore yamhohoteye nzoba maramaye gusumba
maramara ubwo ni ukumwara ni ukumwara eh Eh, kumwara tugira isoni ariko ubwo niwe ubyibwira gutyo ariko ntabwo ariko byakagombye kugenda ahubwo ubwo nyine ni rya jambo rya nyakubahwa fasiti redi twongera tukagarukaho byo kuvuga ngo inama z'umuryango inama zivuga ibijyanye n'iterambere ry'abagore inama zivuga ibibazo by'umuryango n'abagabo bazibonekemo noneho ya makuru bayabone Eh, kuko ayo makuru nibamara kuyabona ntabwo azongera guhohoterwa ngo aceceke ahubwo abenshi ntabwo navuga ngo ni bose abenshi usanga birangariye muri betingi bigiriye mu tubari wagera ahantu habereye impanuka ugasanga ni abagabo benshi bashungereye mbese ugasanga abagabo bajya- ba- bari mu bintu bituma batabona amakuru uko bikwiriye noneho banagira n'ikibazo ntibamenye aho bagomba kubariza nyamara ariko ubwo nyine ni ahacu nk'itangazamakuru n'abandi batandukanye babifite mu nshingano kubwira abagabo ko umugabo uhohotewe cyangwa se umugabo ugize ikibazo icyo ari cyo cyose arengerwa nk'uko n'umugore arengerwa turase na john ku yundi murongo wa telefone john ikaze mperereye muri rumonge mu burundi aha yego kungana kw'ibitsina generali hagati y'umugabo n'umugore nka bino bihugu biri mu nzira y'amajyambere tunavuga ko bishoboka cyane kuko nk'akarorero usanga nk'umugabo ari we muntu akunda kujya gupagasa ari we akunda kujya aronka akazi akora ugaca usanga umufasha wiwe aguma muhira aho ni uri kufatira ku byo ubona mu rumonge naho mba mu rumonge siho mvuka yamaze kuba mu ntara nyinshi zitandukanye maze gufatira rero ko umugabo ari akunda kujya gusanga ari wari ariko aronka idira agiye gukora umugore nawe adakora uko kungana rero usanga haguma harimwo bwa busumbasumbane ni akantu gatoya wenda si n'ubwa mbere akumvise cyangwa se wenda n'ubwa mbere akumvise bitewe n'igihugu arimo ariko hano mu rwanda iyo ntambara twarayirwanye yo kumvisha abagabo ko nubwo yahagurutse akajya guhiga akajya gushakisha ibitunga urugo umugore ntabwo yasigaye yicaye umugore iyo ugiye no kureba usanga arateka aravoma arahinga arazana arakora ya mirimo yose mu rugo ituma abo mu rugo babasha kurubamo ntabwo ntekereza ko nubwo umugabo ajya guhiga ajya guca amafaranga cyangwa se ajya guca inshuro reka tubyite gutyo nubwo umugabo ajya gukorera amafaranga hanze akayazana kwinjira mu rugo rutarimo umugore ntabwo nzi rutarimo umugore wanakoze akazi wareze abana wagize gute ntabwo byoroshye usanga ni ukuvuga ngo bibaye byiza kugira ngo abantu kugira ngo abantu bumve ko baringaniye kuringanira impamvu wenda avuga ati ntabwo bikunda ni uko aha agaciro k'akazi bitewe n'uko avuga ati ku kwezi mpembwaya mpembwaya mpembwaya ariko akambura agaciro wa muntu utwite akabyara ese uramutse ufashe imirimo umugore akora mu rugo yose ukayikusanya ngo ndumva wenda avuga wa mugore ukora kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nta kintu yakoze kiri bwinjize amafaranga yakoze imirimo yo mu rugo gusa amafaranga yahemba umukozi amafaranga yahemba umusigarira ku rugo amafaranga yahemba umufata neza mu buriri kuko nabyo arabibona ntabwo ajya kubigura hanze kuri ba bandi bicuruza amafaranga yahemba icyuma cya imivitiro kizakumutwikira umwana yayakura hejuru icyo mbwira abapasoni cyangwa se abagore mu kinyarwanda ni uko bitegereza cyane buri wese akamenya igikwiranye n'urugo rwe kuko ntabwo nzajya kwigana uko mukameya yambara bubu uko mukameya yambara ipantaro akajya mu kabari agafata rimwe cyangwa se wenda ne kuvuga mukameya abantu batabyumva nabi ntibave bagira ngo hari uri kuravuga wa mugore ukora ubucuruzi nyambukiranyamipaka uko abigenza n'ukuntu ajya kuryoshya mu kabari runaka ka kigali twe kugerageza gukopiya iby'abandi ugerageze kubaho uri wowe abagabo nabo ni uko we kumva ko uvuye ku kazi feri ya mbere ugomba kuyifungira mu kabari ngo umugabo utashye kare ngo yitwa inganzwa ngo kandi abana bahari bakeneye gukoreshwa homework murakoze cyane rwose madamu jeri mugwiza tukibutsa yuko urumenyesha amakuru ukaba uri n'impirimbanyi ku kunganisha faso n'abashinga ntahe activiste feministe wakoze cyane kuri kino kiganiro john twasubira kurondera uzotwita murakoze cyane ndabashimiye nshimira n'abaduteze amatwi rwose nimunshaka nzaba mpari isaha ya rero kandi ndakwifuriza n'umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi kwa mungu murakoze cyane yego namwe turabifurije murakoze cyane ndacara umwigeme mugabo ntacu niyo ndiko ndaje ugira umunsi mwiza uzogira umunsi mukuru mwiza umunsi mukuru w'abagore ni abagore guhera ku myaka cumi n'umunani kandi diane nininahazwe ashobora kuba arengeje cumi n'umunani narayirengeje urakoze cyane
iki kiganiro mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu muri murisanga mu rwanda leta yafashe ingamba zo kwirinda virusi ya korona irasaba abaturage kugabanya kuramukanya bakorana mu ntoki no guhoberana virusi ya korona kandi imaze kugera mu bihugu icyenda bya afurika uburundi nabwo bwafashe ingamba zikomeye zo gukumira abagenzi baturuka mu bihugu by'ubushinwa ubuyapani irani korea y'epfo ubudage ubutaliyani esipanye n'ubufaransa bazajya bapima n'abantu bageze ku kibuga cy'indege turabashimiye cyane rero mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama